iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye ikingura muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa kane itariki ya makumyabiri n'icyenda ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turi kandi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu amakuru imyitozo mpuzamahanga ya gisirikari yaberaga igabiro mu rwanda mu bikorwa byo kubungabunga umutekano yaraye ihumuje twitoje cyane cyane mu kugerageza guhuza igenamigambi cyane cyane no kureba uburyo ishyirwa mu bikorwa hanyuma no kuyikomeza gukomeza iyo migambi kuyishyira mu bikorwa kuko kuyigena ni kimwe hanyuma no kuyishyira mu bikorwa ni ikindi uyu ni general john batiste ngiruwonsanga wo mu ngabo z'u rwanda umwe mu bari bayoboye iyi myitozo naho hcr irasanga igihe cyo gutaha ku mpunzi z'abarundi kitaragera kubera umutekano mu gihugu mu burundi mu burundi nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo nkuru nubwo umutekano usa n'uwagarutse muri rusange ntiharagera ko impunzi zitahuka ni hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ibivuga nyuma y'aho leta ya tanzania yitangarije ko guhera ku itariki ya mbere y'ukwa cumi gutaha abarundi bose b'impunzi bazatangira gutahurwa pierre claver niyo nkuru araduha ibindi mu itangazo rito ryashyizwe ahabona ishami mpuzamakungu gita impunzi ku isi hcr ryagize icyo rivuga ku ngingo iheruka gufatwa n'igihugu cya tanzania yo gutangura gutabukana impunzi z'abarundi ibyanka byakunda hcr ryagize riti naho umutekano usa n'uwiyongereye mu burundi ishyirahamwe hcr ryemeza ko ubu ibyankenerwa byose bitaratungana muri icyo gihugu kugira ngo rihimirize impunzi gutaha hcr ryongera ko ko n'ubu hakiri abarundi bahunga igihugu bakigwa n'iryo shyirahamwe rigira riti abantu amajana n'amajana barabandanya guhunga uburundi uko ukwezi gutashe bagasaba ubuhungiro mbere dusaba ibihugu bitandukanye byo mu karere kwakira no gufata neza abo barundi bahunga yamara iryo shyirahamwe mpuzamakungu ritangaza ko ritazoreka gutahukana ababyifuza kandi babisabye aho ryandika riti naho biri uko turafasha gutahukana impunzi zihisemwo gusubira mu gihugu cyazo ku bushake bwazo kandi zimaze kumenya neza iyo ziroye ingene hameze iryo shyirahamwe ryemeza ko kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abarundi hafi ibihumbi mirongo irindwi na bitanu bamaze guherekezwa n'iryo shyirahamwe muri ubwo buryo rivuga ko abo ari ababyisabiye atawubategetse cyangwa ngo abatera ubwoba iryo shyirahamwe mpuzamakungu hcr rishimangira ko amaleta ya tanzania n'u burundi yo kwiyubara muri icyo gikorwa yiyemeje gukora kugira ngo amategeko mpuzamakungu akingira abarundi yubahirizwe ryibutsa ko hari amasezerano yari yasinywe n'impande zitatu arizo ibihugu by'uburundi na tanzania hamwe n'iryo shyirahamwe hcr aho iryo shyirahamwe risaba ko ibiri muri ayo masezerano yasinywe mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu byo kubahirizwa ayo masezerano nayo avuga ko hazotabukanwa impunzi zibishaka izitabishaka nazo umutekano wazo ugakingirwa bikwiye igihugu cya tanzania coco cyamaze kuvuga ko ayo masezerano atazokubahirizwa kanatsinda ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu byumvikanywe ko n'ibyo bihugu bibiri gusa ku munsi wa mungu uheze hcr ritarimwo umushikiranganji wa tanzania ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu kangi rugoba yavuze bimwe mu biri mu masezerano bumvikanye ko n'uburundi tarehe moja msishangae mmesikia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote ati tariki ya mbere ukwezi kw'icumi ntimuzotangare muvyutse musanga imodoka zuzuye mu makambi yose y'impunzi z'abarundi kugira ngo zibatahukane vyanka vyakunda kundwi hagatahukanwa abangana ibihumbi bibiri uwo mushikiranganji ntiyabuze no kwifatira mu gahanga amashirahamwe mpuzamakungu nka hcr ayagiriza ko abuze impunzi gutaha wanaibuka jumuiya za kimataifa mashirika shirika haya na wenzetu mtu mmoja mmoja raia wafanyakazi ati muja mubona baza buzuye baseseka ngaha abo muri ayo mashirahamwe mpuzamakungu baza kubabwira ibi na biriya data wanje ngo ntimutahe mugenzi we w'uburundi pascal barandagiye yabwiye nawe impunzi z'abarundi ko kubatahukana ari urukundo rwinshi uno munsi rero namba turi ngaha ni ikimenyetso kitabesha ko leta y'uburundi irongowe na nyir'icyubahiro petero nkuru nziza bakunda twabibonye mu kahise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti abahunze nibagumeyo abari ngaha barakwiye twese icyo tubivuga yamara impunzi z'abarundi zirarira zikabogoza ko zigiye gutabukanwa kandi ico zahunze kitarahera zisaba ko ishirahamwe mpuzamakungu HCR ribafise mu minwe ryo bavugira bakarungikwa mu kindi gihugu co bakira bavuga ko batinya ko bazohava haba abicwa canke bagakomereka mu gihe bazoba bariko bararungikwa ku nguvu nk'uko vyagenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri aho hatabukanwa ku nguvu abarundi bari bahungiye mw'ikambi ya mutabira muri ico gihugu nyene abashingwamanza b'abarundi nk'abahurikiye mu runani kavibe bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasenare mpuzamakungu bamaze gutangaza ko bagiye kwitwarira igihugu ca tanzaniya hamwe coshira mu ngiro iyo ngingo yo kwirukana impunzi z'abarundi ku nguvu pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru urakoze tukiri kuri iyi nkuru rero mu gihe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa tanzaniya ari we bwite watangaje ko guhera ku itariki ya mbere y'ukwa cumi gutaha abarundi bose b'impunzi bazatangira gutahurwa baba babishaka baba batabishaka mugenzi we w'uburundi we avuga ko abazataha ari abazaba babishaka pascal barandagiye abivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i bujumbura akubutse muri tanzania mugenzi wacu eloge wirikaneza uri mu biro by'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya yaracyumvirije umushikiranganji pascal barandagiye yemeza ko uburundi butarota butahukana ku nguvu abavukagihugu babwo bahungiye muri tanzaniya igihambaye kandi twashitseko uko umwe mubona ko hari amahoro kandi ata muntu n'umwe ashobora kubiharira niko leta y'uburundi ibibona kandi ko leta ya tanzaniya ibibona leta ya tanzaniya je twe twarababwiye tuti twebwe abagomba gutaha tuzobatahana vy'ukuri mwese ariko n'abatabigomba mugenzi we wa tanzaniya basinyiraniye amasezerano yemeza ko batazosigara inyuma kangi rugora Sababu iliyomfanya Murundi aje Tanzania ni kwamba Burundi hakuna amani.
imvo zatumye umurundi aza tanzaniya ni uko ata amahoro n'umutekano byari mu burundi izo mvo ntazikihari ubu ku bw'ivyo rero uwo murundi ategerezwa gusubira iwabo muri kino gikorwa nta guhitamwo ushaka udashaka ni kibazo gisanzwe Ni swala la kawaida.
n'ahatabivuga muri aya majambo umushikiranganji barandagiye yemeza ko uburundi bwiteguriye kwitaba mu butungane nk'uko amwe mu mashirahamwe nk'urunani rw'abashingwamanza kavibe rwavuze ko ruzitwara rusaba ko amategeko agenga impunzi atohonyangwa asanga ataguhitamwo kwinshi abarundi bari mu makambi muri tanzaniya bagifise yarababwiye ati ababishaka mugomba kwigumira ngaha ko tanzaniya twakira abantu neza nimusaba ubwenegihugu bagende basaba ubwenegihugu tanzaniya iragutse babaho ubwenegihugu mugabo kwitwa impunzi atagituma kandi twese tubihuriza ko ivyo bizobagora twebwe mugabo kweri abo bazoturungikira bose tuzobakira mwavyumvise neza abo bazoturungikira bose turiteguye kubakira kuko ubu tuguma tuvugana ati rero kwitwarira leta y'uburundi na tanzaniya ahubwo nibatangura ubunyene kwitwara ni kimwe gutsinda urubanza n'ikindi nizo bari rya mbere leta y'uburundi iburanye nibaza ko ari urubanza ruzotworohera cyane mu manza zose leta yari imaze kuburana ubwa mbere numvise bworoshe kuko naraburaniye leta imyaka ine niho hari ubushikiranganji bw'ubutungane asha hamwe wose ugira ngo warumpe nk'ubwo nibwo rubanza nutsinda n'ingoga jewe nibanyarutse rero sinzi aho bazoronka baruhera aya mategeko agenga impunzi twese turayasoma nibaza yuko bazosangana twebwe tuyazi leta za tanzaniya n'uburundi zagiriza igisata ca onu kijejwe impunzi ya isirayeli gukikiza impunzi umushikiranganji w'intwaro yo hagati yabigarutse ko yishura ku kibazo c'umunyamakuru w'itororokanizo ry'amakuru mu burundi ya bepe si ukubivuga gusa ubu nyene ngira ngara ubuserukira hcr ngaha agira shike niryo jambo ndamushikizako mwashaka mumurindire asohotse muco mubaza uti muvuganye ki n'umushikiranganji baza kumubwira ivyo nyene ingene bariko baragira bizinesi ibibazo vy'abarishije wonsigurira gute ingene umuntu aza kwiyandikisha mu nkambi ukamusubiza inyuma ngo ntakwije imyaka ndakubaze disima imyaka yo guhunguka ni ngahe wewe ko mbona uciye ubwenge ukuze umuntu ugira ahunguka bakwije ingahe nagira ndakumenyeshe yuko bubahutse baravuga yuko udakwije imyaka cumi n'umunani udashobora gutaha ivyo barabivuze kandi turabibona mu batuzanira uretse nk'umuntu aba azanywe n'umuvyeyi wiwe ku nguvu z'umuvyeyi nta bakiri bato bariko baratuzanira barabangiye ubu si urudandazwa urudandazwa rurimwo kubera yuko ata mpunzi zihari bazotaha nari ata mpunzi zihari boronka akazi uno munsi twakwigira inama ibihugu byose tuti ngo turanywe n'abantu bacu tubiyegereza twese tukaja inama kandi murazwi impunzi ziri muri afurika gusa abanyafurika twoca ubwenge dusitabiriza ibihugu byacu ko niyo point de depart hcr yosubira kubaho hcr ntiyazanywe n'abanyafurika hcr ni creation y'ibihugu biyikamisha anagaruka kandi ku kirindiriye abandi barundi ibihumbi cumi na bitanu bari mu makambi batanditswe muti none ibihumbi cumi na bitanu babayiregiriye muzobafata gute nuko leta ya tanzania ari umuvyeyi kandi ivy'ukuri mubivuge ko twe nka leta y'uburundi tubashimira cane aba aba baba barafashe amakamyo bakabasugumira ku mupaka batitora abantu banyu abayiregiriye barabarufura mu vy'ukuri Ah, hirya mu rwanda vyagenze ngwiki abo bise abayiregiriye n'abakecuru bamazeho imyaka ingahe vyagenze ngwiki babaduhaye gute barasunitse baterera ku mupaka bati harya mwahabonye bati hajya ni mu burundi bati anava marashe mwese bavuyeyo biruka n'amasasi inyuma leta y'uburundi imenyesha ko ubu yibaza ko impunzi z'abarundi zisigaye mu karere iravye abamaze gutahuka zitarenga ibihumbi amajana abiri ruguru yihanikirije abakira impunzi ko atawohirahira ngo asubire kwandika umurundi mushasha nk'impunzi adashaka kubona y'imbwa yaboneye ku mugezi yongera ko kuba binjira bafatwa nk'aba ku butaka bwa tanzania batazwi n'amategeko eroje uri kaneza nairobi ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda imyitozo mpuzamahanga ya gisirikare yaberaga mu kigo cy'ingabo z'igihugu cya gabiro mu burasirazuba bw'igihugu ejo yarahumuje yari ihuje ibihugu makumyabiri na bitanu byo ku migabane itatu y'isi itandukanye bitozaga kubungabunga amahoro ku isi ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa
igabiro mu burasirazuba bw'u rwanda mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare aha hari haciye ibyumweru bibiri abasirikare abapolisi n'abasivile mu bihugu bitandukanye bitoza ku mikoranire bahuriramo mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi brigadier general flora lapte uhagarariye igisirikare cya amerika ku mugabane wa afurika wari n'umwe mu bayobozi muri iyi myitozo yadutangarije ko nyuma y'ibyumweru bibiri bungutse ubumenyi bwinshi The outcome of the uh, Sheracone 19 uh, exceed our expectation in the number of uh, participations. Uh, aragira ati umusaruro w'imyitozo ya gisirikare warenze uko twari tuwiteze ku kijyanye n'ubwitabire ku bantu baturuka mu bihugu makumyabiri na bitanu ariko ikindi buri muntu yaje hano mu byumweru bibiri gusa ni imico itandukanye indimi zitandukanye n'inzego zitandukanye baje kubera ko bashakaga kwiga kandi bashaka kuba abarinzi b'amahoro beza baritoje cyane kandi ubu biteguye kubishyira mu bikorwa ikindi gishimishije ku mahugurwa make bakuye hano abasirikare bacu bazi gukorera hamwe barize kubana twabonye ko abasirikare bacu bashoboye bafite ikinyabupfura kandi ni abanyamwuga is that are our partners are very capable. They are very disciplined, very pro- are professional.
nicyo kimwe na Brigadier General John Baptiste Ngironsanga nawe wari umuyobozi muri iyi myitozo aravuga ko hari kinini abahatambutse batahanye abavuye hano hari icyo bongereyeho kubera ko dukorera hamwe baruzuzanya n'abataje hano nk'ibintu kimwe bibiri bitatu mu byongereyeho Ah, cyane cyane twitoje cyane cyane mu kugerageza ku- guhuza igenamigambi cyane cyane no kureba uburyo ishyirwa mu bikorwa hanyuma no kuyikomeza gukomeza iyo migambi kuyishyira mu bikorwa kuko kuyigena ni kimwe hanyuma no kuyishyira mu bikorwa ni ikindi So, ibintu nibyo twakomeje twitoza ku buryo nizera yuko hari kinini cyiyongereyeho bwana peter h vruman ambasaderi w'amerika mu rwanda wari muri uyu muhango wo gusoza ku mugaragaro iyi myitozo ya gisirikare yashimye buri gihugu ku ruhare rwacyo ndetse n'ubushake bw'u rwanda mu gukomeza gutera inkunga ibikorwa byo kugarura amahoro no kubungabunga umutekano ku isi aravuga ko bizafasha kuri ejo hazaza to understand and react and respond and think ati bizafasha kumva ukagira icyo ukora mu buryo bwihuse uko ikibazo kimeze n'aho kiri ni byiza kandi bifite umumaro byakozwe mu byumweru bibiri mwari kumwe nanone ndongera nshimire buri wese ku bwitabirire guturuka ku migabane itandukanye muzagira uruhare rw'ingenzi mu gutegura kugira isi yuje amahoro kuri ejo hazaza mu kubungabunga amahoro General Patrick Nyamvumba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda nyuma yo gushima ubufatanye bw'ibihugu mu gukomeza kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi aravuga ko ubushake bw'u Rwanda ari igisirikare cya RDF bikomeje mu bikorwa nk'ibi u Rwanda na RDF bizakomeza gutera inkunga ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano aho ruzitabazwa hose sinshidikanya ko imyitozo yagize akamaro gakomeye mu kongerera ubushobozi abasirikare abapolisi n'abasivile binyuze mu gusangira ubumenyi n'ubunararibonye bwayo muri iyi myitozo ya gisirikare hanigiwemo uburyo bareba uko bakongera umubare w'abagore mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no kugarura umutekano ku isi kuri iyi nshuro bigaragara ko harimo abasirikare abapolisi n'abasivile batari bitabiriye ku nshuro ya mbere bitandukanye na leta na Patrick Zubu ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka ariko hari ku nshuro ya mbere akagira ati ibyo nungutse rero cyane birimo ko birashoboka ko dukora n'abanyamahanga kandi icyo dusabwa gukora tukakigeraho dushyize indangagaciro zacyo imbere ntabwo byari byoroshye kuko twari dufite ururimi rutandukanye ariko ibya gisirikare biba bijya gusa twahuje uburyo tubikoramo takitike tekinike turabihuza ariko cyane cyane dushaka kugaragaza uko bikorwa hariya muri Central African Republic nakwibutsa ko imyitozo ya gisirikare yatangiriye igabiro ku itariki ya cumi n'enye z'uku kwezi kwa munani yari ihuje ibihugu makumyabiri na bitanu kuko ku munota wa nyuma igihugu cya kenya cyagombaga kwitabira nticyahageze bakomokaga ku migabane itatu amerika uburayi na afurika ariko biboneka ko byinshi mu bihugu ari ibyo ku mugabane wa afurika abayitabiriye babarirwaga mu gihumbi magana abiri mu bigo bya gabiro gako na kanombe bose ntibari abasirikare kuko harimo abasivile bo mu muryango w'ababibumbye mu bihugu byo ku mugabane w'uburayi amerika no mu yindi miryango mpuzamahanga amahanga akomeje gushima u rwanda ku bushake rugaragaza mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no kugarura umutekano ku isi nakwibutsa nanone ko kugeza ubu rufite abasirikare basaga ibihumbi bitanu n'abapolisi basaga igihumbi hirya no hino ku isi mu bikorwa nk'ibyo indi myitozo nk'iyi yaherukaga kubera mu rwanda mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani iy'ubu yateguwe n'igisirikare cya amerika ku bufatanye n'igisirikare cy'u rwanda rdf ubufatanye bugamije kubungabunga amahoro no kugarura umutekano ku isi niyo yari insanganyamatsiko aha bagira ubusa ijwi rya amerika igabiro mu burasirazuba bw'u rwanda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo intara ya kivu y'epfo abaturage batatu barishwe abandi bane barakomeretse mu bitero bitandukanye by'abantu bitwaje imbunda mu kamombo umurenge wa tanganyika muri teritwari ya fizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri uvira vedasto ngabo araduha ibindi amakuru dukesha ubuyobozi bwa gisirikare bukorera mu karere ka kamombo kari mu birometero birenga mirongo itandatu na komine ya minembwe avuga yuko kuva ejo nimugoroba bamaze gutoragura imirambo itatu y'abasivile bishwe n'abantu bitwaje imbunda bataramenyekana muri abo basivile bishwe harimo umusore w'umubembe wishwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu yicirwa hagati ya bukunzi na mikenke mu gihe ejo nimugoroba hari abandi bantu babiri nabo bishwe barimo umusore w'umunyamurenge warasiwe mu kiraro kuri nyamara ndetse n'umugabo w'umunyarwanda warasiwe iwe mu rugo mu mwana w'umuduho amakuru ava mu karere ka kamombo kandi ahamya yuko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu hari abandi baturage bane bo mu bwoko bw'abapfurero bakomerekejwe n'abantu bitwaje imbunda nabo bataramenyekana nk'uko twabibwiwe na ntagawa rugenda ibonga umuturage wo mu mizinga habaye masaa kumi n'imwe amasasu aravuga tubyutse dutabariraho amasasu yaravugiye usanga ni umuturage warashwe yaravuye mu nzu araswa umugabo n'umugore we n'abana be babiri umwe yarashwe ahangaha mu isako undi araswa mu kuguru mu kibero abandi baraswa epfo mu ruzi abatatu niyo babaye babafashe bajanwa mu bitaro byo mu itente ubuvuzi bwihutirwa cyane undi babajanye abarashe abamenye irengero ryabo kuko bagiye hakiri mu bwijima nyuma yo kuhagera kwa FRDC bakoze ankete yabo basanga nabo ni ibintu bya kibandi bitazwi ababikoze baribo bahita bavuga ati nta kundi twagira natwe ntitwakuzira imisozi yose ahasigaye mwebwe mwirebere umutekano mwenyine mwicare muganire mumenye ikibazo aho gituruka ubuyobozi bwa gisirikare gisirikare bukorera muri aka karere buvuga yuko bigoye gucya ubu bugizi bwa nabi buri muri aka karere ka kamombo kuko benshi mu baturage bo mu boko y'abanyintu abapfurero abanyamurenge ndetse n'ababembe batuye muri aka karere batunze imbunda mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko mwamenya yuko ubu bugizi bwa nabi bwongeye kuvuka muri aka karere ka kamombo mu gihe abaturage bari barahunze iyi ntambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho yibasiye aka karere mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka hafi ya bose bari bamaze guhunguka vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika uvira mu ntara kiva amajyepfo mu bwongereza abisabwe na minisitiri w'intebe boris johnson umwamikazi elizabeth yemeye guhagarika by'agateganyo inteko ishinga amategeko mbere y'uko ubwongereza busohoka ku mugaragaro mu muryango w'uburayi bwiyunze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu biro byayo i londres mu bwongereza venuste nshimiyimana araduha ibisobanuro mu ibaruwa minisitiri w'intebe boris johnson yandikiye abagize inteko nshingamategeko yagize ati imirimo y'iyi nteko imaze iminsi magana atatu na mirongo ine igomba guhagarara ati mu gihe cy'imyaka hafi magana ane hagati ya bibiri na cumi na bibiri na cumi na kabiri niho imirimo y'inteko yahagaritswe nyuma y'iminsi magana abiri na mirongo itanu inteko iterana boris johnson akomeza agira ati muri icyo gihe hari amategeko yatowe kandi y'ingirakamaro ariko ni nk'aho abadepite bafashe igihe batora amategeko amwe mu gihe arebana no kuva mu muryango w'uburayi yagendaga asigazwa inyuma kugira ngo azibwe mu cyiciro cya kabiri cy'inteko ati ibi ntibishobora gukomeza gutyo boris johnson yasabye kandi abagize inteko nshingamategeko kunga ubumwe mbere y'itariki ya mirongo itatu n'imwe ukuboza kugira ngo leta izashobore kugera ku masezerano mashya n'umuryango w'ibihugu by'uburayi gusaba ko imirimo y'inama yihagarara kugira ngo hatangire ikindi cyiciro biteganywa n'itegeko nshinga ariko ubusanzwe hashira iminsi mike nk'icyumweru kimwe gusa mbere y'uko ikindi cyiciro cy'imirimo gitangira biteganijwe ko iyi nteko izahagarikwa ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cyenda hagashira iminsi makumyabiri n'itatu mbere y'uko umwamikazi avuga ijambo ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa cumi hazaba hasigaye ibyumweru bibiri gusa mbere y'uko ubwongereza buva mu muryango w'uburayi ku itariki ya mirongo itatu n'imwe bityo abadepite ntibazashobora kubona uko bajya impaka ku kibazo cyo kuvana ubwongereza mu muryango w'ibihugu by'uburayi ariko boris johnson avuga ko atari cyo agamije
ibyo bavuga si byo rwose iyo urebye ibyo turimo dukora turategura amategeko mashya yo kurwanya ubugizi bwa nabi azagenga ibitaro kandi turashaka ko haboneka amafaranga akenewe mu burezi impande zombi zizaba zifite igihe gihagije nyuma y'inama yo kuwa cumi na karindwi ukwakira kugira ngo abadepite bajye impaka ku muryango w'uburayi kuri brexit no ku bindi bibazo igihe kizaba gihari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahagurukiye rimwe bamaganira kure icyo cyemezo jeremy corbyn uyobora ishyaka ry'abareba yandikiye nawe umwamikazi amusaba kudahagarika imirimo y'inteko nshingamategeko
ni igikorwa kinyuranye n'itegeko nshinga ubu ni uburyo minisitiri w'intebe watowe n'abantu bake bo mu ishyaka ry'abakonservative bwo gushaka kurenga ku itegeko nshingamategeko no kubuza ko hagira itegeko ritorwa ribuza ubwongereza kuba mu muryango w'uburayi nta masezerano n'ibindi bibazo byose bizakurikiraho minisitiri w'intebe wa scotland nicola sturgeon yavuze ko boris johnson yitwara nk'umutegetsi w'umunyagitugu asaba ko hategurwa amatora
dushobora no kuzatora kugira ngo tumukureho icyizere kandi birashoboka niba ari bwo buryo bwonyine busigaye kugira ngo tuburizemo imigambi ye ubutumwa mpaye boris ku matora niba yemera ibyo arimo perezida w'inteko nshinga amategeko john berko yavuze ko kiriya cyemezo kinyuranije n'itegeko nshinga umwamikazi elizabeth wa kabiri uri mu biruhuko mu ngoro ya balmoral yatangaje ko yemeye ko inteko izahagarikwa by'agateganyo ku itariki ya cumi imaze icyumweru kimwe gusa itangiye imirimo yayo nibutse ko ejo ku wa kabiri abayoboye amashyaka atavuga rumwe n'iri ku butegetsi bari biyemeje kuzasaba inteko nshinga amategeko guhatira minisitiri w'intebe Boris Johnson gusaba ko igihe cyo kuva mu muryango w'uburayi cyakongerwa bikazaba nyuma y'itariki ya mirongo itatu n'imwe ubwo yabatanze agasaba ko inteko y'abadepite yahagarikwa bashobora nabo kuzakoresha ubundi buryo bwose kugira ngo bamwivune venuste nshimiyimana ijwi rya amerika londres mu burundi leta iremeza ko abarwayi n'abahitanwa na malariya bagabanutse kugera kuri mirongo itanu ku ijana iyi nkuru y'ijwi rya amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda
umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikizaruhu nyanganda sida yabajijwe n'abashingamateka ibijanye n'amagara y'abantu ku butaka bw'uburundi ikibazo kijanye n'indwara ya malariya yabiciye bigacika mu minsi iheze kiri mu vyabajijwe umushingamateka mukeshimana leondase yasomye ibibazo vyateguwe yabajije ingene vya malariya vyifashe ku bijanye no gutuza indwara ya malariya ubu mwoba mugejeje hehe muriko mukora iki ibitigiri vy'abagwaye bingana gute mu ntara zivugwamwo ico kiza umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida yishura ko malariya yagwanijwe gushika ku rugero rushimishije muganga tade ndikumana afatira ku biharuro vy'abagwayi bandura n'abitaba imana bagabanutse akavuga ko babikesha kuvurira abantu ku mitumba ariko ubu ibiharuro bimaze kugabanuka cyane kuva aho dukora icyo gikorwa kuko ubu tugiye mu mavuriro dusanga abantu baragwaye malariya n'ibyo mugabaza nk'uko bisanzwe ibyo byatumye rero dusahiriza bene gihugu turabye rero ibiti dufise byaraganutse rwose kuko dufatiye nko mu gihugu cyose twarabona yuko ku ndwi igira mirongo ibiri na kabiri aha ni ukuvuga nko mu kwezi kwa gatanu mirongo ibiri na kabiri y'umwaka twari abantu bitura amavuriro cyangwa twasanga mu mihana bavuga yuko bafite ubushuhe bishobora kuva kuri malariya twasanga ari benshi baza muri konsitatasiyo bavuga ati jewe ndamenetse umutwe kandi ndafise ubushuhe bagera ku bihumbi amajana abiri na mirongo inani na batandatu n'amajana atanu na mirongo itanu n'umunani ariko ubu kuri iyi ndwi ya mirongo itatu na gatatu bageze ku bihumbi ijana n'icyenda ijana na mirongo itanu na batatu byumvikana yuko bagabanutse inshuro mirongo itanu ku ijana turabye nk'ibaro dufise by'abantu bashobora kujya mu bitaro cyangwa mu mavuriro bakitaba imana kubera malariya nabo nyine tubona ko bagabanutse cyane ku bice mirongo itanu ku ijana dufatira kuri ibyo turiko turategura turizera neza yuko abenegihugu dufatanije n'abo dusangiye ibikorwa bajeje intwaro kugira ngo bakurikize impanuro zo kwa muganga iyo ndwara izogabanuka icyo dusaba gusa ni uko ubonye afise ubushuhe cyangwa ameneka umutwe yotebuka uja kwa muganga kuko iyo baje kare baronka imiti rugeze rwa mbere ku buntu kandi no gupima tubikora ku buntu mu gihe yaje yasinzikaye hariho abarindira usanga yagiye kwirondera umuti ahantu akumva atari wo iyo aje yasinzikaye rero bisaba ubuhinga burebure bwo kumukiza kandi agiye mu bitaro bica bisaba uburyo nawe nyine akarinda kuriha rero turizera neza yuko twese dushyize hamwe iki kibazo tuzogiterura inyishu kandi nta nkeka yuko bizogenda neza kuko na leta irashyigikiye iyo migambi
mu minsi iheze haravuzwe ikiza cya korera mu mihingo itandukanye y'uburundi abashingamateka babajije umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu uko ibintu vyifashe umushingamateka mukeshimana ari mu babajije ico kibazo yanabajije ikiriko kirakorwa mu ntumbero yo kurwanya ingwara ya ebola ivugwa mu gihugu kibanyi ca kongo mu minsi iheze haribonekeje ikiza c'indwara ya korera aha mu gisagara ca bujumbura eh, no mu gisagara ca rumonge uno munsi vyifashe gute twarumvise mu minsi iheze ko hari ibikoresho ubushikiranganji bwaronkejwe mu ntumbero yo gukinga ikiza ebola vyoba bigizwe n'iki n'iki mbe iyo muronkejwe imfashanyo nk'izo ubwo vyaba ibikoresho incanco n'ibindi birasuzumwa neza mu buhinga bwa none imbere y'uko bitangura gukoreshwa umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu avuga ko haba kuri korera ibitigiri vy'abagwayi vyerekana ko yagabanutse nayo ku bijanye n'indwara ya ebola ivugwa mu buseruko bwa kongo muganga tadendi kumana avuga ko leta itareze amaboko abashingamateka b'uburundi basanga isuku atari ikirenga mu gihugu na cane cane mu bisagara rigatuma haba ingwara nyinshi ziturutse ku isuku rike umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi pascal nyabenda ari mu bafise amakenga ko abakozi bo mu gisata kijejwe isuku mu bushikiranganji burongowe na muganga ndikumana ataco bakora ubushikiranganji Kanji yari umutumire mu nama nshingamateka yamenyesheje abashingamateka ko yafashe nka nkama imyitwarariko yabo ku bijyanye n'isuku muganga tadendi kumana akavuga ko agiye gukangurira abarongoye ibisata bijejwe isuku gukora akazi bajejwe atari uko hakazofatwa izindi nkingo zibereye desire hatungimana urakoze kuri iyi nkuru ni wowe kandi ushoje aya makuru yo muri aka gatondo inshuti zacu ndabashimiye cyane rwose namwe uko mungana mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.